hello my people you're welcome back to our youtube channel yes so do not forget to like and subscribe to our channel do not forget to what click on the notification bell yes so my people my people things they happen o oh, things they happen as uh, uh, olori mariam and her ex husband drag her eh, this time around eh, better dragging dragging her through the mud through the everywhere drag drag her up and down drag her anyhow this period my people say what's happened. hmm. say miriam Manako has been blackmailing oni your ife yes so una miriam Manako has been blackmailing Ooni of Ife. Una never hear a man, eh? I should say it shock una. me too. I uh, eh, her ex-husband come I come talk say he no really get anything against the king because he know say the king they go through. Yes, yeah, so say he know how Miriam they treat the king. Say Miriam a very very greedy human being when he reach money e no go there Now very very greedy human being. He no mind say when eh, they send person to RIP as long as the person know, they disturb them. Yes so hmm, My people, it e shock me too. The matter shock me when I hear am So I not believe say dis kain thing go fit ever sup. Like sey dis kain thing go fit ever do wetin sup. When Miriam take talk and say On Oni of uh, eh, say, Miriam, Miriam my eh, ex-husband. He said, the fine when he will be saying they find Miriam up and down. Not be because say he won't collect uh, Miriam back or because he does not even want her back anymore. He said he get some kind of documents where they Miriam and will be say he and Miriam to do better million million business. Uh-huh. So yeah, make Miriam drop uh, uh, your own part of the document now. Like your own share. Mary and say Mary and drag everything, pack everything, Oh why we ẹ̀ mọ́ yà. Say nothing like that. Say Annie has been blackmailing the king. And na wetin come dey blackmail the king with? na be waiting we never understand so I be they tell only of ife say e go give and the money wey be say he and her ex-husband work i no no. I abi na the money wey be say he and her ex-husband work Now she say they feed the king They package the king since they tell the king say no worry i will fix you i will fix you up i will fix you up Now im be waiting we not come even do waiting we don't understand again but the man they let us know say like this eh Mariam is a user. Say Mary as una they say her quiet, Say like person wey be someone wan so. Say Mary I'm wicked oh, say she wicked pass all this. So be say when they talk. Very wicked a person. Say like this, eh, hmm. Miriam and children, people, children sef don work out the same way. If you misbehave around her, you will collect. That's how bad she is. Na somebody could then and they talk say character. Then the Tadenika will come so they will quickly see the opportunity. They send the innocent speaking, go and RIP eh? God forbid bad thing all una plan go fall for una head just imagine my people just imagine your own ex-husband coming out to say trashy things about you that are actually true that are actually true say as miriam dey there so forget all the quietness and the quietness miriam has all the documents of their business with her oya oh, yeah, afa bring this thing come outside na make everybody do their day and the rest. Uh, eh, Mariam say na lie o say nobody dey dey dia day in fact eh, only one person sef eh, last last if dem too push am na only one person na im go dey alive to do this thing o oh. make everybody just dey there dia day jejeje Hmm. no be small thing di ex-husband say mariam dey use something dey hold Ooni of Ife na why on your Ife never pursue am say e dey blackmail on your Ife ah Like why on Ooni of Ife never do she never really really really agree Maybe because of all the whole atrocity wey she don't co commit from going to the market to announcing that you be Yeluwa make everybody they refer you as Yeluwa refer to you as Yeluwa that one one. Two the Otun one, when they carry enter um um Queen Naomi um compound and the rest. In fact eh um, Anako Miriam don't do a lot. She has done a lot of things. She has done a lot of things, my people. In fact, eh, she don't do a lot of things just to get what wetin she wants, just to sit down for one seat, just to enter one palace, just to get what eh, she uh, she wants. Like she's so desperate. Say Miriam is so desperate. Say nobody desperate wish Miriam for this life. Miriam no care what thing go be. She go run am. You no care wetin di thing go cost her she go run am she no dey even dey reason human sympathy sef she go run am in fact eh, she as long as this thing will be able to make her happy and it's going to take care of her bills she does not even care she no care how di thing take waka who dey involve who no dey involve and the rest in fact eh all oni sef say make dem make make make eh, and pk side but as he dey talk am eh he no reach im mind di heart dey shake dat make the man say i tell lola say this girl has a strong grip on on of Ife. Yes, so she has a very, very strong grip on this man. Not just a grip, self, eh? This man, this girl, they seriously blackmail on of Ife. Yes, he's blackmailing him. He's trying to use money. She's trying to use money to blind to blind him and the money sef eh, no be her money na money wey be say dem gather work for contract in fact eh the contract sef eh, eh miriam anako don dey cut pipo pipo wey invest invest in this thing wey be say bring money wey you e dey lavish on top man you say no na only you na im dey inside this, eh this one only you na im do dat one in fact eh they are just beginning dem no seen anything yet ah ah no be small something o oh, my people Not be small something some be the person go just dey sit down they carry talk they carry talk in fact eh it's so so funny and bad at the same time that all these things are happening and Ooni of Ife know they do anything they still na why only never pursue am he gets one strong hold on Ooni either kayamata or blackmailing in fact eh the matter eh my people he get as e take dey e get as e take dey Mariam Anako no dey try at all miramanako ah no no no no no in fact eh how you take waka leave one man for inside one marriage take enter another one say eh eh na this one na im come better like this one na im come sweet like this one na im come dey the motor the your husband wey you run leave the one wey you run leave for house how far how far what did the man ever do to you ha i dey talk am o sef no be say the man sef eh di young of ife himself Now strong man Now naomi for don't use the man head drink water if not we say the man a strong man even though they try and eh, they calm these days they try they friendly with all of his wife but then other things go still do wetin go still happen Other things go happen ehh ooni oh, of ife now They beg Miriam like say na god They beg and both times say Miriam behave yourself maryam do this one maryam do because he no fit even talk the kind thing wey be saying. Yeah, he gets on that ground. This uh, blackmailing so my people. pipo wetin una fit say oni of ife fit do wey go warrant this kind blackmailing wey big like this? wey go fit make on oni of ife behave himself my people? This is so funny this is so funny and so not funny at the same time in fact eh the matter get as e dey my people e get as e dey it is funny it is scary it is because wetin happen wetin happen una kpai person abi you catch one you e dey kerewa somebody abi work wetin be the pri uh, um, blackmail e fit be my people na so the matter be na so all of us dey think am since morning o oh. yes so make i see una comment section make i see wetin una think inside comment section i go see una for my next video my people but make una not forget to do wetin like and subscribe again i'll see you in my next video bye